murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi muratwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku mirongo migufi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo biyemeje gufatanya mu bikorwa byo gukumira virusi ya korona iryo hanahana ry'amakuru n'ubumenyi hagati y'ibihugu byombi ni ikintu cyafasha mu gukurikirana amatsinda atandukanye ashobora kugaragaramo uburwayi icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko iyi nama yatumye twongera kuganira ku buryo ibikorwa by'ubucuruzi byakomeza mu buryo bitatera ingaruka cyangwa se bitatuma dutezuka ku ngamba ziriho dr ngamije daniel ni minisitiri w'ubuzima w'u rwanda ni nyuma y'inama yamuhuje na mugenzi we wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ejo mu karere ka rubavu mu rwanda mu burundi seni iravuga ko ibyavuye mu matora yatangaje by'agateganyo birimo bisubirwamo naho amnesty international irarega guverinoma ya etiyopiya amabi ku moko y'abaworomo n'abamuhara ni mu kanya mu makuru amakuru twabateguriye kandi tubagezaho jye na bagenzi banjye bose dukorana hano washington dc turi buri wese iwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahereye muri etiyopiya umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international urarega leta y'iki gihugu ibyaha byo kwica abantu benshi no kubafunga binyuze mu nzira zitemewe n'amategeko n'ubwo bwose minisitiri w'intebe abiye ahmed yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobel abiye ahmed ari ku butegetsi kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani yabonye igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobel mu kwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka wakurikiyeho w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda nyamara amnesty international yemeza ko iyo myaka ibiri yabaye agahomamunwa mu ntara za oromiya abiye akomokamo na amhara abo mu nzego z'umutekano za leta mu izina ry'intambara yo kurwanya iterabwoba nk'uko guverinoma ya biye ibivuga bishe abasivile b'inzirakarengane n'abanyururu batigeze baburanishwa bimuye abandi bantu benshi ku ngufu babatuza ahandi hantu cyangwa babajyana ku gahato mu bigo ngororamuco amnesty international irega abakozi b'inzego z'umutekano za leta ya etiyopiya n'ibyaha byo gufata abagore ku ngufu ivuga ko idafite ikimenyetso na kimwe simusiga cyakwemeza ko abategetsi ba leta babahaye amategeko yo gukora aya mabi ariko irasanga adashobora kuba batabizi urugero uwayoboye imirimo yo gukora iki cyegeranyo fisela tekre aragira ati ntiwafata abaturage ibihumbi icumi ukabafungira mu kigo cya gisirikari nk'aho ari impanuka amnesty international yemeza ko guverinoma ya minisitiri w'intebe abiye ahmed itashatse kugira icyo ivuga ku bushakashatsi bwayo naho imitwe ibiri itavuga rumwe na leta oromo liberation front na oromo federalist congress yatangaje ko iki cyegeranyo cya amnesty international gishyize ku karubanda leta ya biye cyerekana neza ko itigeze yitandukanya n'imikorere y'abamubanjirije ku butegetsi urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho cpi rwakomoreye laurent gbagbo wahoze ari umukuru w'igihugu cya cote d'ivoire rwamuhaye uburenganzira bwo kuva mu bubirigi aho yabaga afungishijwe ijisho aloyizi bigirimana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru bubaye bwa mbere inyuma y'amezi yari aheze yejejwe ku byaha byo guhohotera ikiremwamuntu yemererwa ko ashobora kwidegembya mu gufata ingendo ibyaha yagirizwa ni iby'inyuma y'amatora muri cote d'ivoire aho abantu ibihumbi bitatu bahasize ubuzima sentare mpanabyaha cpi ifise icyicaro irahe mu buholande yemereye gbagbo kuva mu bubirigi bwari bwemeye kuba buramubitse inyuma y'aho akuriwe mu munyororo ntibiramenyekana ko gbagbo ategekanya gusubira mu gihugu ciwe c'amavuko cote d'ivoire kiriko kija mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kw'icumi uyu mwaka umuvugizi wa cpi asaba ko igihugu cyose bagbo yoshima kujamwo cyomwemerera babo n'icegera ciwe barahakanye ko bagize uruhara mu bwicanyi bwakurikiye impari ku matora yabaye mu gihugu ciwe mu bihumbi bibiri na cumi laurent bagbo niwe mukuru w'igihugu wa mbere gushika ubu amaze kurengutswa akaburanishwa n'iyo sentare we n'uwahoze ari cegera ciwe charles begude bejejwe ku vyaha vyo guhohotera ikiremwamuntu mu ntango z'umwaka wa bibiri na cumi n'icenda amaze imyaka umunani yarahagaritswe
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu ndetse no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mu kanya amakuru mu biyaga bigari mu burundi komisiyo y'igihugu y'amatora seni ivuga ko ibyavuye mu matora yo mu cyumweru gishize yatangaje by'agateganyo birimo bisubirwamo bityo seni yasibye ku rubuga rwayo rwa interineti ibi by'agateganyo ibindi tubibaze mugenzi wacu diane nininahazwe CNDD-FDD 64,99%, Iprona 1,03, Sawaya Frodebu 0,52, Naïmana Dieudonné 0,27, Francis Rohero 0,22, CNL 27,79%, Kira Burundi 0,50.
aha ni ku munsi wa mbere pia claver kazihise atwara umurwi ujeje gutunganya amatora mu burundi seni ariko yemeza ko ibiharuro vy'imfatakibanza umurwi aramutswa watororokanije vyerekana ko umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi sende dfdd general evariste ndayishimiye batazira neva ariwe yatahukanye intsinzi agakurikirwa na agatongwasa aramutswa umugambwe utavuga rumwe na leta senel ivyo biharuro kazihise amaze kubitangaza vyarashizwe ku rubuga rwa interinete seni bihava bivanaho ku munsi wa gatatu pierre claver kazihise nubwo mu kiganiro n'amenyesha amakuru kuri uno wa kane yavuze ko amakenga yaribaza ko amatora yibwe ata agaciro yoyaha yaremanze ko ibiharuro vyavanywe ku rubuga rwabo ku munsi wa gatatu biturutse ku tunenge vyarimwo muti ibiharuro byarakuye kuri interineti ego cyane byarakuwe sinzi ko mwari mwarabye neza ubwo bijya biharuro eh, byari biriko umukono ko biteza kujako ubwo no kuraba neza ibigiye kuri internet uwo murengera hari habihuta kubishirako mugabo muri seni twemeje ikintu turashirako umukono ni ukuvuga rero bizoja ko n'ubu mugabo muzemburaye ko bifise umukono uzoba yihuse agafata ibiriko birategurwa agatererako muzobirabe mugabo mubigaye ko ntizoba ari ibyo turabishirako umukono kubera ko tuba twabisubiyemo tukabisuzuma tukabona ko ari byo murumva rero byaravuye ko n'ibisanzwe ni uko bitari bigenewe kuja hajya bitari bwaboneke neza ngo bashobore kubishirako mu bakandida indwi bitoje umwe rudende ariwe diodone nahimana niwe yagiye kumviriza ahatangarijwe ivyo biharuro biteye impari mu kiganiro n'amenyesha amakuru yasiguye ko bizogorana kugereranya ivyo seni yari yarashize ku rubuga rwayo n'ivyo izobisubiriza kuko batigeze bahabwa ivyegeranyo vya nyuma kubituraba mwari kwayitoza nta kintu na kimwe twigeze turonka canditse kidushikiriza ivyo seni yashikirije nk'ibiharuro fatakibanza kiretse ivyo twabonye twicaye aho bariko barabishikiriza babisoma barengana ni ukuvuga ntitugeze turonka urupapuro na rumwe rwerekana rwa seni tubwira ngo ngibi ibiharuro fatakibanza bashikirije kugira ngo dushobore gufata umwanya wo kubirabirako neza ico rero turanavuga yuko kitabaye ciza twari twifuza yuko seni itwihera impapuro ziriko ibiharuro badushikirije tukabigumana tugashobora kubirabirako uko biri kose agatongwasa aje yarituye sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro akomeje kwemanga ko afise ivyemezo sindamusiga ko amatora yibwe Même euh, en aveugle, on verrait. Les résultats qu'on est en train de proclamer sont plutôt des résultats fabriqués et non pas des résultats.
ati n'impumyi yobibona ibitigiri byatangajwe nibyo biteranije bo nyene atabuze iyo babikuye bitizewe kandi bidahuye n'ukuri kw'abatoye kuko ivyegeranyo bitari bike dufise vyerekana ko abatoye ahenshi baruta kure n'iyo abari banditse abakoresheje amakarata menshi yatanzwe n'abakuru b'imitumba kugagamisha ibitigiri no guhindura ivyo abatoye n'ibindi n'ibindi ni mu gihe ahenshi ari twe bituza imbere nta kindi twakora atari ukwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo iturenganure C'est de saisir la Cour constitutionnelle.
ku ruhande rw'abahinga mu vy'amatora basanga kino kibazo kirimo ubufindo bwinshi umwigisha Denis Banshimiye ubusa yabisiguriye radio isanganiro ikorera mu Burundi kuvuga yuko ivyatangajwe imbere y'igihugu n'amakungu yuko bitari vyihwejwe neza n'umugwi seni ku buryo avuga yuko bitari bikwiye kuja ku rubuga ngurukanabumenyi bw'uwo mugwi ndetse akavuga yuko bitatangajwe icese ico bita officiellement publie ivyo rero birateye amakenga cane kuko uwo wundi muntu yari yavyihweje akabikontorora neza ninde vyashitse ku rubuga ngurukanabumenyi gute ninde yamuhaye itegeko ryo kuja kubimenyesha kandi atabikontoroye ngo avyihweze neza aho niho hari amakenga akomeye cyane ijwi rya amerika twagerageje kurondera abo mu murwi seni ngo baduhe umuco kuri iki kibazo turabakena iyo tuja kubatora twabaza ico ibi bivuze ku birego agatongwasa yemeza ko yarenganijwe yahaye sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro twari kubabaza kandi nimba bategekanya kuzosubira gutangaza ibindi biharuro bamaze gutosora ivyo bavanye ku rubuga rwabo rwa interineti bishuye ego twabasaba kwishimikiza amategeko bakerekana ico ibi bishobora guhindura ku matora no ku makenga y'abakomeje kwinuba ivyavuyemwo hagati aho naho mu bakandida bahiganiwe ikibanza c'umukuru w'igihugu ari agatongwasa wenyene amaze kwitwara hari n'abandi bagiye barashikiriza utunenge batora amatora yo kuwa mirongo ibiri ku kwezi umukandida yigenga diodone nahimana uno munsi yabwiye itangazamakuru ko ari nk'aho indorerezi ziwe zankiwe kwinjira mu biro vy'itora aho zemerewe naho bemererwa kwinjira amatora yatanguye gutyo ntibashobora gusuzuma ibikoresho biza gukoresha uko biri bitegekanije ko sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu burundi yemera canke igahakana ivyavuye mu matora ku munsi wa kane w'indwiza tugume mu burundi aho amakuru atandukanye avuga yuko umutegarugori wa perezida pierre nkurunziza w'uburundi nyine denise bucumi yaba arwariye mu bitaro i nairobi muri kenya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru yagerageje gucukumbura kugira ngo amenye uko bimeze araduhiye inkuru amakuru y'uko denise abucumi nkuru nziza umukenyezi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiye kwivuza hanze yatanguye kunugwanugwa mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu radiyo ijwi ry'amerika irayamenya ariko ibanza guhesha kugira ngo ibanze itohoze neza kuri uyu wa kane icyari gihuha kirateba kiba inkuru yo kwizera ariko naho nyene iradiyo ijwi ry'amerika iratenyenya gato kugira ngo isubire gushishoza neza amakuru iradiyo ijwi ry'amerika imaze kuronka ava mu bitaro agakan vya kaminuza i nairobi muri kenya yemeza ko denise bucumi ubu ari yagwariye ni radiyo na televiziyo citizen ikorera muri kenya yabitangaje mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu Naam, karibu tena. Mkewe rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, Denis Nkurunziza amelazwa katika hospitali ya Aga Khan jijini Nairobi kwa matibabu zaidi baada ya kufikishwa nchini hapo jana akiwa anadaiwa kuugua virusi vya korona. Duru zinaarifu kwa Denis Nkurunziza.
Denis Abucumi agwariye mu gice kirimwo abantu bafise ingwara zo guhema nabi trouble respiratoire mu gifaransa biranugwanugwa ko yoba yaranduye umugera wa korona ariko n'amakuru ataremezwa na muganga wo muri ivyo bitaro n'amagara yiwe ntibizwi neza uko yoba yifashe ko yoba arembye canke atari vyo ico bikoze ku munsi w'amatora aheruka denise abucumi inkuru nziza yabonetse ku ifoto ari gutora ingozi iruhande y'umugabo wiwe mu maso yijiriwe nk'umuntu biboneka ko agwaye ikinyamakuru the citizen cemeje ko ku bantu batatu bacungerera umutekano umutambukanyi wa perezida nkuru nziza bajanye umwe muri bo vyamenyekanye ko yanduye ico kiza ca covid cumi n'icenda aho muri kenya hari bimwe mu binyamakuru vyibaza ingene ico gihugu cemeje kwakira abantu boba bafise ibimenyetso vy'ingwara ya korona kandi harasohotse itegeko rivuga ko abantu nk'abo batemerewe kwinjira mu gihugu muti none yinjiye gute amakuru aturuka ku kibuga c'indege ca bujumbura kandi ijwi ry'amerika yagenzuye bihagije avuga ko indege yatwaye denise bucumi inkuru nziza yahagurutse isaha zitanu n'iminota mirongo ibiri n'itanu z'ijoro buca haba ku wa kane yajanye n'umuganga wiwe hamwe n'umuforoma yatwawe n'indege y'umuryango nyafurika utanga ubufasha mu vyerekeye amagara y'abantu amref mu mfunyapfunyo y'icongereza abegereye ibiro vy'umukuru w'igihugu baremeza badakekeranya aya makuru gusa ntibatomora impamvu yuriye iyo ndege mw'ijoro imbere yaho gato amakuru yizewe yemeza ko amatara yabanje kuzima ku kibuga c'indege ca bujumbura ibi n'ababa mu gice ikibuga c'indege kirimwo baravyemeza ivyo biruko mu gihe igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi kuva kuri uyu wa kane hatanguye igikorane c'imisi itatu catunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ibikorane nk'ivyo Denise Bucumi yamavyitabira ndetse akabirongora agafata n'umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana iruhande ya perezida Nkurunziza yamara kuri iyi nshuro Denise Bucumi si yari no ku rutonde rw'abazovuga ijambo ry'Imana ijwi ry'Amerika rifitiye kopi ntawuriko abariyo babwiye ijwi ry'Amerika ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari yari wenyene ku munsi wa mbere w'iki gikorane perezida nkurunziza yari yicaye imbere wenyene iruhande yiwe yicaye umukandida aheruka gutorwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye we wari kumwe n'umukenyezi wiwe perezida nkurunziza mu ijambo ryiwe yaranagarutse ku ngwara ya korona avuga ko bagikingiwe n'imana nimba mubona havugwa ikiza hirya no hino ku isi mugabo ukabona twebwe tukabandaye dukorana ukudusenga tubagira imyiyamamazo atanga amanzi abana bakaja ku mashure amasoko akarema amasengero agakora atanga amanzi ntimwibaze yuko ari ubuhinga bwinshi buhari ni ikiganza c'imana yerekana ko ari ikimenyetso kidasanzwe kiri mu gihugu cacu burundi amatora meza umutekano mukaja kurima mukimbura ahandi byarakwamye byose dukomere shimana yacu ahandi byarakwamye nta kintu kinezere nk'umwungere uri kumwe n'abantu bawe mu ngoro y'imana nta bundi buhinga ubwo ni ubukuru bw'imana ikiganza c'imana kiri ku burundi ku barundi mwese ndabona ngaho mwebwe hari n'umwe yambaye agahobera munwa ngaha mwebwe nirakambaye ngaha hari ukambaye ngaha hari umwe yambaye agahobera munwa ngaha ni imana ibikora ikabirema ikabikomeza none mwebwe mvira ko musumbye abanyamerika n'abanyaburaya amasabune n'amazi meza gukaraba amazi canke amasabune atamana irimwo byose ni ubusa kandi icyo imana ishaka ntikikora mu burundi hamaze kumenyekana abantu mirongo ine na babiri banduye umugera wa korona umwe muri bo akaba yari yitavye imana nubwo biri uko hari amakuru amaze igihe avugwa cane ko hoba hari abantu benshi bamaze iminsi bitaba imana bazize umugera wa korona yamari radiyo ijwi ry'amerika ntirirashobora kuyemeza ku buryo ntasubirwamwo kubera abategetsi b'u burundi batitaba amatelefone yabo iyo tubahamagaye pie clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tuve mu burundi tujye mu rwanda aho ba minisitiri b'ubuzima b'iki gihugu na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ejo bakoze inama i rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda bumvikanye ko ibihugu byombi bigiye guhanahana amakuru kuri virusi ya korona abayanduye n'abahuye nabo claude ganza munyamagana araduye inkuru irambuye ni inama yarambanyije cyane kuko yamaze amasaha hafi arindwi kandi ibera mu muhezo yahuje abaminisitiri batanu n'abaguverineri batatu b'ibihugu byombi abayobozi b'impande zombi baganiriye ku buryo bwo guhererekanya amakuru cyane cyane ku matsinda atandukanye y'abantu bashobora kuba baranduye bagakwirakwiza ubwandu mu bandi mu buryo bwihuse ni inama kandi yanasuzumaga uburyo ubuhahirane mu bihugu byombi bwakomeza n'uko bwakorwa budateje ibyago byo gukwirakwiza ubwandu bwa virusi ya korona kimwe mu by'ibihugu byombi byumvikanye ni ugukomeza gufunga imipaka ariko nanone ubucuruzi bw'ibiribwa n'imiti byo bigakomeza kwambuka mu bushishozi bukomeye hirindwa ko virusi ya korona yakomeza gukwirakwira minisitiri wungirije w'umutekano muri repubulika ya demokarasi ya kongo bwana inosa bakole walaka ati imodoka zitwara ibicuruzwa nizo zonyine zemerewe kwinjira mu gihugu kandi abazitwara bagasuzumwa byimbitse bageze ku mupaka izo ni ingamba zigamije gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo ku bijyanye n'imikoranire abaguverineri bacu bahawe amabwiriza yo gukomeza gukorana bya hafi nk'uko bisanzwe kugira ngo ubuzima n'imibereho by'abaturage b'ibihugu byombi bukomeze kandi n'umubano wabo ukomeze no muri iki gihe cy'icyorezo dusigasira umutekano w'imipaka yacu ba minisitiri b'ubuzima bavuga ko mu bihugu bigize afurika y'uburasirazuba byose hari ikibazo cy'abashoferi bakomeje kugaragarwaho ubwandu bwa virusi ya korona ari benshi ku buryo byoroshye kubukwirakwiza aho banyura hose bavuga ko ari nayo mpamvu ibihugu byombi byashyizeho ingamba zo gupima abashoferi b'amakamyo bose bakigera ku mipaka abo badasanganye ubwandu bagakomeza naho abanduye bakabanza kuvurirwa ahabugenewe minisitiri w'ubuzima w'u rwanda dr daniel ngamije avuga ko ibihugu by'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo byemeranije guhanahana amakuru n'ubumenyi kuri virusi ya korona kandi n'ubucuruzi bugakorwa butabangamiye ingamba zo kwirinda ikwirakwira ryayo icyorezo cya covid cumi n'icyenda turusheho kukirinda twese tukakirinda mu buryo habaho guhana amakuru cyane cyane ku bantu bagaragayeho ubwandu cyane cyane ku bantu bakekwaho ubwandu mu gihe bahuye n'abawufite iryo hanahana ry'amakuru n'ubumenyi hagati y'ibihugu byombi ni ikintu cyafasha mu gukurikirana amatsinda atandukanye ashobora kugaragaramo uburwayi icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko uh, iyi nama yatumye twongera kuganira ku buryo ibikorwa by'ubucuruzi byakomeza mu buryo bitatera ingaruka cyangwa se bitatuma dutezuka ku ngamba ziriho zo kwirinda kino cyorezo mu bihugu byacu byombi ni ukuvuga rero ko twumvikanye uburyo abatekinisiye bazabiganira bakabinoza bakemeza uburyo amakoperative yacu abasha gukorana acururizanya ku mpande zombi muri ibi bihe bigoye bya kovide ibihugu byombi bivuga ko ubucuruzi buzakomeza hibandwa cyane cyane ku biribwa n'ibindi bicuruzwa bikenewe mu rwego rwo kwirinda akajagari kandi impande zombi zemejwe ko hakwifashishwa amakoperative ku buryo abacuruzi bishyira hamwe bakajya bapakira imodoka zikajyana ibicuruzwa aho kugira ngo buri wese abikore ukwe itsinda ry'u rwanda ryarimo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uw'ubucuruzi n'inganda guverineri w'intara y'uburengerazuba n'abandi bategetsi mu nzego zinyuranye riyobowe na minisitiri w'ubuzima dr daniel ngamije naho irya repubulika ya demokarasi ya kongo ryarimo minisitiri wungirije w'ubuzima guverineri wa kivu y'amajyaruguru na guverineri wa kivu y'epfo kimwe n'abakozi mu nzego z'ubuzima n'iz'umutekano ryo ryari riyobowe na minisitiri wungirije w'umutekano mu gihugu inosa bakole walaka nibutse ko kuva icyorezo cya virusi ya korona kigaragaye muri repubulika ya demokarasi ya kongo ku itariki icumi z'ukwezi kwa gatatu kugeza ku itariki makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa gatanu abamaze kwandura bose hamwe ni ibihumbi bibiri magana inani mirongo itatu na batatu abamaze guhitanwa nayo ni mirongo itandatu n'icyenda mu gihe abamaze gukira ari magana ane imibare ya minisiteri y'ubuzima y'iki gihugu igaragaza ko iki cyorezo kimaze kugera mu ntara zirindwi muri kivu y'amajyaruguru hamaze kuboneka abanduye mirongo ine na batatu mu gihe kivu y'epfo abamaze kwandura ari makumyabiri n'umunani mu rwanda abanduye bose ni magana atatu mirongo ine n'icyenda muri bo magana abiri na mirongo ine na batanu bamaze gukira ntawe urahitanwa nayo ku isi yose abanduye virusi ya korona barakabakaba miliyoni esheshatu mu gihe abo imaze guhitana basaga ibihumbi magana atatu na mirongo itandatu claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'aharadiyo ijwi ry'amerika iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kurengera uburenganzira ku bihangano droit d'auteur mu gifaransa ni ikibazo mu bihugu bitandukanye bya afurika birimo n'u rwanda umunyarwenya w'umunyarwanda niyitegeka gratien uzwi ku izina rya papa sava yabiganiriyeho na mugenzi wacu diane nininazwe niyitegeka aka papa sava aratangira yivuga muri make nitegeka garasiyane ni mwene ngarukiye tarisisi na mukarusharaza berenadeta navutse mu igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'umunani mvukira mu majyaruguru ni mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka rurindo ubu ni umurenge wa ntarabana mpiga amashuri abanza yisumbuye nayo nyakomereza ahitwa imasori rutongo hanyuma nza kwiga obusiyo ya biyoshimi ahitwa muri koleje ya ririma mu bugesera nza kwiga rero kwigisha kwigisha ibinyabuzima n'ubumenyi bw'isi biyojeogarafi hanyuma ndangiza muri bibiri na karindwi hariya mu cyahoze ari kiye nza kubaho umwarimu nabaye umwarimu kuri fawe ku gisozi bari gasikuru nza kuba na n'umwarimu kuri kuri koleji yo ku mugina no kuri gurupe sikoreri ya kimironko hanyuma nza gusoreza kuri gurupe sikoreri ya kimironko bibiri na cumi na gatanu haje gukora kuri radiyo radiyo disi akoragaho igitaramo nyarwanda hanyuma icyo gihe rero nibwo naje kujya kuri radiyo rwanda gukora mu ndamutsa no muri seburikoko niyegurira ubuhanzi mu buzima bwose bwa buri munsi kuva bibiri na cumi na gatanu ego papa sava uratubwiye ko wize za biyoshimi n'ibindi ubundi abantu bize ibyo bintu nk'ibyo baca babandaniriza mu bushakashatsi byagenze gute ngo ucu uja mu by'urwenya hama neza na neza watanguye kumenya ko ufite iyo ngabirano ryari
nubwo nigaga ibyo ngibyo n'ubundi iyo mpano nari nyifite ko natangiranye nayo kuva mu w'igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na gatanu aho ngaho nigaga mu wa gatandatu w'amashuri abanza ubwo nasubiragamo ntangira rero ndushanywa mu mivugo ndatsinda nza kwinjira mu ikinamico niga muri tronko mirutongo nabwo ndatsinda ngeze iririma rero nkomeza mu ikinamico imivugo n'ibyivugo nzamuka nsinda cyane ndatsinda cyane ngeze muri kaminuza noneho biriyongera njya muri mu muziki njya mu kubyina ikinyarwanda hanyuma nkomeza n'ikinamico nza gukora ibintu byo gukina ikinamico y'umuntu umwe wani mani show Ah, niho rero naje ku kugaragara cyane ko nabonye ibihembo bitandukanye Mm.
reka tudatevye twakira abakunzi bawe bari ku mirongo itandukanye ko ari na benshi bafise utwo bakubaza turahera kuri asumta asumta ikaze
ndabahaye mwiriwe Mhm, uherere ga asumta
Eh, ndabahaye mwiriwe mperereye y'ibujumbu ibujumbura nuko rero ikaze kandi tugushimiye cyane ubundi abafasoni ntitubaronka cyane muri kino kiganiro cacu ngira papa sava no musaraba kogo tarabazana ego nakabazo ubaza papa sava canke
alo ni nakabazo ufise ubaza papa sava canke intererano
karahari karahari rwose duga ku ijambo
mwiriwe mwiriwe pasava mwiriwe neza
twebwe twari twifuje kumva ibyawe n'ibyo ukora kuko kenshi turi bujumbura tubona utuvidewo twawe twibaza cyane cyane none papa sava nta kandi kazi arimo
Yeah. akazi rero akazi ni- ni ubuhanzi nibyo navugaga ubu buhanzi nibwo mfite eh, buntunze mirongo icyenda n'icyenda n'ibice nk'icyenda ku ijana urumva ubuzima bwanjye bwa buri munsi ni ubuhanzi Ah, nakubwira ngo ku wa mbere mu gitondo mba ndi mu ndafata gukina ikinamico no ku wa kane mu gitondo nyuma ya saa sita nkajya gukora ibyitwa dabingi no guhimba inkuru z'abana batoya mu itetero ibyo ni byo nkorera arabiye ku wa kabiri ku wa gatatu nkajya muri seburikoko ku wa gatanu nkajya muri papa sava ku wa gatandatu nkakora mu birori bitandukanye ubukwe mm, cyangwa se ibindi bitaramo ahandi ni ukuri isi yanjye ibipanze akazi kanjye kabaye ubuhanzi
Eh, ni byiza cyane kenshi twakwibaza ariko uri umuhanzi w'in- uri- urimo n'umuhanzi w'indirimbo
Eh, ariko ntabwo nkaze cyane ariko hari izo nakoze nk'izitwa mama izitwa eh, eh, zirahari zigera nko kuri eshanu kuri ku- ku- ku- kuri izo mbuga nkoranyambaga nashyizeho nazo narazikoraga kuko zarabyinaga ikinyarwanda
okay ni byiza n'ukuri ni byiza cyane turakunda ni- n'ama nko mu burundi twabyita amavidewo cyane cyane tuyabona ku kw'izi mbuga ngurukanabumenyi zatunezera Eh.
cyane rwose ziraryoshye cyane turabishima kandi zirimo n'inyigisho nyinshi ubusanzwe rimwe na rimwe hariho ababibona bakabigira nk'ugutwenga ariko no kuri twebwe biradutwenza ariko birimo inyigisho yego murakoze cyane asumta asumta kuvuze ngo eh, ayo mavideo utwo dukino twa papa sava turimo inyigisho nk'inyigisho umaze gukura mu yahe video ni yahe video yakunyuze hama inyigisho wakuyemo ni ya
ubwo amavidewo arubika ari menshi cyane dushobora gufata nk'ubu turi ko turavugana nk'uku eh dushobora kuvuga ati ni videwo yitwa uku aha ariko nka nka jewe ndi umumama ndubatse mfite abana mfite n'umugabo urumva inyigisho zirimo nyinshi ndamaze kuzibona mu tuvidewo twiwe kuko ndaturaba kenshi kandi cyane Mhm. urakoze cyane kandi twizera yuko tutazosura kukubura ugiye mu rutonde rw'abapfasoni bazoza baritabira ibiganiro byacu urakoze cyane asumta i bujumbura
ego mbe ndakunda kubyitabira kenshi umugabo si kenshi cyane mugabo iyo ntumboye nkajya kuvuga nkaruhuka kanya Mhm.
ndakunda kwitabira ibiganiro bya radiyo zigamye urakoze cyane rwose asumta
ego namwe murakoze Mhm. ego papa sava uravuze ko uririmba mu kanya ngira ngo urahava uducishiriza ko gato kugira ngo ntiduhave twumva umenga ntitukwibuka uririmba cyane gusumba uko ukina
rero ugira ngo nabyo bya- byakwanga Eh.
Eh, gusa urumva navuze cyane uyu munsi Eh.
ngira ngo nawe nabikubwiye ko ndi ndi gukina n'ubundi seburikoko niho ndi Eh.
navuye mu ndamutsa nkomereza agatoto ndi gukina seburikoko sinzi niba urimo kubyumva ijwi ryagiye ariko ntabwo rigenda burundu muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu naha aya makuru ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama